Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fideni niyongabo sinasubira kubona umwenegihugu atonda yahohotewe hajya muri gasentare izi mesaje zirakomeye mu minsi mikeyi hariho abantu bazoze barabona babarunga ikati naka naka naka naka akazi karaheze itahira uwo n'umushikiranganji ajejwe ubutungane mu burundi emere laurentine kanyana agabisha bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa mu gisagara ca bujumbura ko badahinduye ukugene bakora bagiye guhagarikwa mu kazi turavuga no ku nama mpuzamakungu ihuza abagwizatunga abatwara ibigo vya leta n'abatwara amahinguriro yigenga bavuye mu bihugu bitandukanye vya afurika iriko ibera i kigali mu rwanda hamwe no ku bantu babiri bo mu muryango umwe bakomerekejwe na grenade batewe ku mugoroba wo ku munsi w'imana ku mutumba nyonza muri komine kirundo mu burundi yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru yo hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi
baramutse fide ndamutse n'abaduteze amatwi umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yari aciriye hagati urugendo rwiwe i washington muri leta z'ubumwe za amerika inyuma y'aho igisasu ca rokete giterewe mu gihugu ciwe kivuye muri gaza netanyahu ejo kuwa mbere niho yatahuka atahukanye impano yahawe na perezida donald trump ishobora kuzomufasha mu matora yimirije perezida yateye umukono ku rwandiko rwemeza ko imisozi ya golane yegukiye igihugu ca israeli netanyahu yashikirije ko ico cemezo trump yafashe gihinduye intsinzi ya gisirikare iba intsinzi ya kidiplomasiya siriya yagiriza ico cemezo ca trump ku misozi ya golane ko ari igitero ku bwigenge bwawo israeli yafashe ako karere ko mu buraruko bushira ubuseruko ikatse siriya mu ntambara yamaze imisi itandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi ako karere komekwa kuri israeli mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe icemezo cafashwe na trump gikuyeho politike y'igihe kirekire ya leta z'ubumwe za amerika n'amakungu aho yahora yemeza ko imisozi ya golani yanyazwe n'igihugu ca israeli umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo yaragabishije uburusiya ko amerika itazorera amaboko mu gihe uburusiya buriko buratera icuka kibi muri politike ya venezuela ibimenyeshamakuru muri venezuela no mu burusiya byatangaje ko indege z'intambara z'uburusiya zashitse ku murwa mukuru karakase muri venezuela ejo ku munsi wa mbere zikaba zarimwo umutegetsi wa gisirikare w'uburusiya hamwe n'abasirikare bashika ijana uburusiya kuva kera bwamye ari somambike na venezuela bukaba bushigikiye perezida nicolas maduro mu gihe leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika mirongo itanu bishigikiye yuan guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfatakibanza inyuma y'amatora yabayemwo impari mu mwaka uheze umushikiranganji pompeo asaba uburusiya guhagarika inyifato itubaka bakifatanya n'ibindi bihugu biriko birarondera kazoza keza k'abanyagihugu muri ico gihugu ca venezuela tukiri muri amerika kandi uburusiya ejo kuwa mbere bwarongeye guhakana ko bwivanze mu matora yo mu biri bibiri na cumi na gatandatu muri leta z'ubumwe za amerika naho umushikiriza manza mukuru adasanzwe robert mula yemeje ko uburusiya bwivanze muri ayo matora ariko perezida donald trump hamwe n'abamufashije mu bikorwa byo kwiyamamaza batakoranye n'uburusiya kugira bumufashe gutsinda umuvugizi wa leta y'uburusiya dmitri peskove yabwiye imenyeshamakuru mu burusiya ko ivyagiriji vyo guhungabanya amatora bitagira ifatiro amatora ya mula yamaze amezi mirongo ibiri n'abiri yasanze uburusiya ngo bwaragerageje kuyovya abariko barakurikirana imyiyamamazo bwongera burahungabanya umudemokrati yari kahiganwa na trump hillary clinton ariko ngo nta vyemeza vy'uko trump hamwe n'abo bari bafatanije bakoranye n'uburusiya ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane wa amerika william bale ku munsi w'imana ishyirahamwe mpuzamakungu ni ejo kuwa mbere ryaremeje ko abana cumi bari mu basivile cumi na batatu bishwe n'igitero giheruka c'indege ya gisirikare ya leta z'ubumwe za amerika mu buraruko bwa afghanistan abategetsi ba amerika nabo baremeje urupfu rw'abasirikare babo babiri bagiriza abatalibani gukoresha abasivile nk'inkinzo mu bice binyegejemo iri iyo mirwano rero yiyongera muri ico gihugu imaze guhitana ubuzima bw'abasivile batari bake mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abasivile bishwe n'abakomeretse bakaba bashitse ku bihumbi icumi amajana icenda na mirongo icenda na batatu umugwi w'abahinga wigenga ugiye gutohoza ingene aha muri leta z'ubumwe za amerika bemeza ko indege yemerewe guhaguruka ikaguruka inyuma n'inyuma y'indege zibiri zo mu bwoko bwa boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani zagiriye impanuka zigahitana ubuzima bw'abari muri zo ubushikiranganje bujejwe gutwara abantu n'ibintu muri amerika nibwo bwatangaje ishigwaho ry'uwo mugwi w'abahinga udasanzwe amakuru yashikirijwe mu ndwi iheze yavuze ko ibiro by'inyamiramabi fbi byaha muri amerika navyo biriko biratohoza ingene ukwemeza ko indege zemererwa kuguruka bigenda n'aho bica impanuka y'indege boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani muri indoneziya mu kwezi kw'indwi hamwe n'iyakurikiye yo muri ubwo bwoko nyene bwa max umunani mu gihugu ca etiyopiya mu ndwi iheze izo zose uko ari zibiri zahitanye abantu bose amajana atatu na mirongo ine na batandatu bapfiriye rimwe
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umushikiranganji w'ubutungane eme laurentine kanyana agabisha bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa mu gisagara ca bujumbura ko badahinduye ukugene bakora bagiye guhagarikwa mu kazi mu kiganiro yagiranye ejo kuwa mbere n'abo bacamanza umushikiranganji eme laurentine kanyana yashikirije ko abo bacamanza barya igiturire birenze urugero ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanga inyuma yo gushikiriza ingorane bafise z'ubukene bw'ibikoresho mu kazi kabo ka misi yose harimwo n'amategeko bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa batunzwe agatoke n'umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana avuga ko inyuma y'amatohoza yakozwe n'igisata c'ubutungane basanze hari abacamanza karuhariwe mu kurya ibiturire abahawe gasopo kurusha abandi nabo mu masentare y'intango ya Buterere na Kinama aha rero nta nkuru zirimo sivyo hariya ni umwewe ni mu Kinama aha ni mu urabona mu Kinama hariyo umugabo umwe n'abagore bane umugabo umwe n'abagore bane mwamboneye ariko iki ibiturire biribwa muri rya sentare ntababeshe nta n'umwe mvuze muri mwebwe kwizira nta gihe uzondengera iry'umunani nimba ari uyu mugabo abijya ntabyo nzi mpare wumva abagore ntabyo nzi mugabo icyo bikoze ndabasabye nshimitse muri abakenyezi ega ni batanu ku mugabo umwe mugenda uno munsi musinye mwemeye guhindura ibintu sinzi sura kubona umwendegihugu gatonda yahohotewe hajya muri gasentare izi mesaje zirakomeye mu minsi mikeyi hariho abantu bazoze barabona babarunga ikati naka naka naka naka akazi karaheze itahire mbere abiye muja kwitwara mwonone ya bene gihugu burya rero nuko bimeze mwandike rero acajana classe mu madosi ko guhera no munsi akaboko gahagaze uwufise kareka n'ufise kagufi ntawenzi mugabo ico mbona cyo nuko bitariko biragenda neza ubona ko abo bacamanza atanumwe yari afise uburenganzira bwo kugira ico ashikirije ku vyo bagirizwa umushikiranganje w'ubutungane abasaba kwikebuka atari uko bakazohagarikwa mu kazi umushikiranganje w'ubutungane umufasoni kanyana yatunganije urwo rugendo ku bacamanza bakorera mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura mu gihe hari ikindi gikorwa ubutungane buriko burarangura muri ino minsi ico naco nico kurekura abanyororo ibihumbi bitatu baheruka gutezurirwa n'umukuru w'igihugu benshi bibaza ryari iryo rekorwa rizotangura Aimé Laurentine Kanyana atanga inyishu mwarabonye yuko twari twashikirije yuko tugira dutangura igikorwa ubu turiko turegeranya uburyo ko murabizi neza yuko bajya batashe si byiza ko tubarekurira mu ibarabara turabafasha tukabatwara n'amamodokari gushika ku migwa mikuru y'amakomine bavamwo eh, tukabafasha kugira ngo tubashikirize mu kibano ku mutumba mu ikomine bashobore kubaho neza ntihagire umuntu aguma binura rero ni igikorwa gitegurwa ubu turiko turabikora twaranabihejeje hasigaye yuko izo modokari tuzirunge kamwe hose kugira ngo babatware ibikorwa twizera yuko kundwi itangura nko kuwa gatatu eh, abataha imuhira bazoba bariko barataha mu gisata c'ubutungane hanavugwa kandi ifungwa ry'abana b'abigeme b'abanyeshuri batatu bo mu ntara ya kirundo abo baheruka guhagarikwa bagerezwa kuba bafutangarije ishusho y'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza inyuma yaho hari abagize iminsi bavuga ko abo bana bahohotewe umushikiranganji w'ubutungane ashikiriza gishasha kuri abo bana murabona ko bikiri mu matohoza sinovuga ngo bararenganijwe canke eh, ikiboneka coco nuko icyaha cyakozwe ko amafoto ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu bayaditse ko ibintu bitari vyo uwabikoze rero mu gihe batamusanze akiri ko arabikora bica bija mu matohoza niko bigenda nubwo rero eh, abana benshi bari bafashwe hama harasigaramwo bakeyi babona yuko hoba hariho ivyemezo ariko eh, amatwi asubira numvise yuko muri parke generale pira cour d'appel de Ngozi eh, hoba hafashwe ingingo yuko abana botezurirwa bagasubira mu miryango hama amatohoza akabandanya Eh, ico novuga rero kuri ibi bintu nuko ku vy'ukuri barya abana bababo canke batababo ikiboneka coco nuko hariho abana batagira ico bibanga rero uno musi eh, abavyeyi barakwiye kugaruka ku ndero y'abana bakaza babigisha ikizira bakamenya yuko hari igiti giturirwa ubushikiranganji bw'ubutungane bumenyesha ko ingendo nk'izo zigiye gukorwa mu masentare yose asubiramwo imanza ari mu gihugu ni ukugira abataye akarangamutima k'umwuga bagaruke ku murongo atari uko basubirizwe mu kazi bujumbura evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika tuve mu burundi dukubitire mu rwanda h'i kigali hakoraniye inama mpuzamakungu ihuza abagwizatunga abatwara ibigo vya leta n'abatwara amahinguriro yigenga barenga amajana indwi bavuye mu bihugu bitandukanye vya afurika intumbero y'iyo nama irimwo n'abakuru b'ibihugu n'amareta ni ukuzamura ubutunzi n'iterambere muri afurika ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre cave niyo nkuru ari i kigali mu rwanda umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame niwe yuguruye iyo nama y'iminsi ibiri yavuze ko abatwara ibigo amahinguriro amashyirahamwe y'ubudandaji abahinga mu by'ubutunzi n'iterambere baba abikorera utwabo canke abegamiye leta bose babwirizwa gukorera hamwe kugira ngo umugabane wa afurika utere imbere Overall, what we need is much more business activity.
icyo dukeneye imbere ya byose ni ubudandaji butera imbere igisata c'abikorera utwabo n'inzego za leta babwirizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bahe inyigisho n'imyimenyerezo urwaruka kugira ngo rugire inguvu n'ubumenyi bwo guteza imbere ibisata vy'amahinguriro ubuhinga bwa none n'ibindi afurika yacu ni nini kandi iratunze tubwirizwa kuyigira iya mbere muri vyose tugakora kandi tugahingura ibintu vy'akamaro bikomeye kandi bikenewe ku isoko naho byodutwara uburyo bwinshi gukorera hamwe mu gisata c'ubudandaji butagira imbibe n'uruja n'uruza rw'abantu nabyo bizogira ingaruka nyinshi nziza ku banyafurika bo muri kazoza cane cane urwaruka for Africa's future.
imbere y'abantu barenga igihumbi n'amajana umunani barimwo abakuru b'ibihugu bane abashikiranganji mirongo itatu hamwe n'abagwizatunga barenga amajana indwi bo muri afurika perezida kagame yavuze ko afurika atacu yaribuze kugira ngo itere imbere kuko iheruka no gushiraho amasezerano agenga isoko rusange rya afurika akongera korosha uruja n'uruza rw'abantu ayo masezerano yasinyiwe i kigali ku mwaka uheze amaze guterwa ku mukono n'ibihugu mirongo ibiri na kimwe gusa ku bwa perezida kagame nubwo biri uko ayo masezerano ntaco azoshikako ibihugu bihana imbibe bidakoranye neza mu kiganiro camuhuje na perezida wa etiyopiya nawe yitabiriye iyo nama n'abandi perezida kagame yatanze akarorero ku bibazo biri hagati y'igihugu ciwe n'ubuganda vyatumye urudandazwa rudindira We had containers leaving Kigali going to Mombasa were held in Uganda for five months.
ati hari kontineri z'amabuye y'agaciro zava mu rwanda zija mombasa muri kenya zafatiwe mu buganda amezi atanu twabajije abashinzwe imisoro hano batubwira ko ata kibazo zari zifise babaza bagenzi babo mu buganda nabo ntaco bababwiye ubajije impamvu badufatiye izo kontineri bakavuga ngo ingingo zafatiwe ahandi hantu ngo ubutumwa bwo gufata izi kontineri bwavuye ahandi ngo ntidushobora kuzirekura hari n'abantu bo muri kenya bari bavanye amata mu rwanda n'abikontineri zabo zafatiwe mu buganda kugeza ibihumbi vy'amaritiro y'amata apfuye murumva ko iyo politiki itagenda neza n'ubudandaji buhagirira ikibazo Politics is, is what is behind it rather than actually uh, anything else.
perezida paul kagame yemeza ko ubuganda busa n'ubwabwiye abanyarwanda buti ntitubakeneye We have hundreds of people arrested, detained in dufite amajana y'abantu bo mu rwanda bafashwe bafunzwe amezi n'imyaka mu buganda ataco bagirizwa bataranaburanishwa n'ubutungane ahubwo bagerekeranye mu mabohero gusa nta n'umwe yemerewe kubabona nta n'abashingwamanza eka n'abaserukira u rwanda ntibemerewe kubabona twarabibwiye abategetsi b'u buganda akatari gake tuti nimba hari abakekwaho ibyaha bitandukanye ntibahanwe hisuzwa amategeko ariko siko bimeze ivyo bitanga ubutumwa ku banyarwanda buvuga buti ntimuze hano mu buganda niko abaganda basa n'uko bariko baratubwira Uganda. It's like Uganda is telling Rwandans, don't come here.
kuri iki kibazo ubuganda ntibusiba kwagiriza nabwo u rwanda ko ari rwo nkwezi y'amarere ko rwugaye imipaka uruja n'uruza rw'abantu rugahagarara ubuganda buhakana kandi ko ata munyarwanda n'umwe afungiweyo atacu yagirizwa bavuga ko aboba barafashwe bose bari mu minwe y'ubutungane kandi ko imanza zabo zikurikiza amategeko bukagiriza nabwo u rwanda ko rushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu u rwanda rukavyamirira kure na perezida wa etiyopiya yagize ico abivuga ko yatanze akarorero ku ntambara igihugu ciwe cahozemwo na eritreya vyanatumye imipaka y'ivyo bihugu yugagwa imyaka irenga mirongo ibiri perezida wa etiyopiya yavuze ko bavuye basanga atahuvyo bashikana bahitamwo kumvikana imipaka irafungurwa yahanuye u rwanda n'ubuganda navyo ko vyokumvikana muri iyi nama nta ntumwa ya leta y'u Burundi canke y'ubuganda yagitavye kiretse woba atwara ihinguriro ryigenga yoba yitavye ku giti ciwe nubwo abitavye iyo nama babona ko iterambere rikomeye ribwirizwa gushingira mu guhanahana ibidandazwa biciye mu miryango y'uturere nka yase n'iyindi ibaye mu gihe imipaka y'u rwanda n'ubuganda ku ruhande rumwe ndetse n'u rwanda n'uburundi ku rundi ruhande hakiri ibibazo haraheze imyaka hafi itatu uburundi bwarahagaritse ibidandazwa byose cane cane ibiribwa byava muri ico gihugu bija mu rwanda ndetse n'imodokari zunguruza abantu ntizikirengana imipaka y'ivyo bihugu bibiri bibiri ubuheruka inzego za gisirikare z'u rwanda zabwiye abanyarwanda ko boba bararetse gusubira kuja mu burundi kubera umutekano muke ku mipaka y'ibi bihugu hagati y'u rwanda n'ubuganda naho perezida kagame yemeje ko ataruja n'uruza ruhari kiretse perezida w'u rwanda n'uwa etiyopiya bitavye iyo nama harimo kandi n'uwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix cisekedi n'uwa togo fore nyasimbe pye clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kuba bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook aderese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri imeri kuri radiyo yacu at gmail com cyangwa ugaterefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye
umucamanza muri sentare nkuru ya gasabo mu gisagara cya kigali ntiyaburanishije urubanza rw'iyungururizo ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera sinapol rwigara riregera gutesha agaciro camunara yakozwe ku matungo yaryo ni inkuru ya Eric bagira ubusa umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda izi nzitizi zatumye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo mu mujyi wa kigali ataburanisha urubanza mu bujurire abanyamategeko bane barimo babiri bunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana bazihurijeho ariko cyane ku nzitizi y'iburabubasha ku rukiko rw'ibanze rwa kacyiru rwaburanishije uru rubanza ku rwego rwa mbere babimburiwe na metre fatuma mukakibibi wunganira metre vedaste habimana wabwiye urukiko ko urubanza baburana rushingiye ku bucuruzi yavuze ko rwagombaga kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe we na bagenzi be bavuze ko n'iyo urubanza rw'ubucuruzi ruburanishijwe mu nkiko zisanzwe ikiburanwa kiba kigomba kuba gifite agaciro kari munsi ya miliyoni eshanu z'amafaranga mu gihe baburana akayabo kakaba bakaba miliyari esheshatu z'amafaranga yishyuza uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited nk'imisoro Metre Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko ikirego gisaba gutesha cyamunara gitangwa ku rukiko rwegereye aho cyamunara yabereye yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza kuko rwasanze rubifitiye ububasha Metre Pierre Munyangabe wunganira MM&RGD Limited yatsindiye cyamunara nawe yatanze inzitizi yo kutakira ikirego cy'uruganda PTC yavuze ko uruganda PTC rwajuririye uru rubanza rutabifitiye ububasha yavuze ko uruganda PTC rutagombye kurega rukoresha iri zina kuko ngo ryagurishijwe muri cyamunara ya Fonde Commerce yibukije ko iyo cyamunara ireba kugurisha ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda asubiza kuri iyi nzitizi metre rwagatare wunganira uruganda ptc yabwiye umucamanza ko bareze basaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo ya ptc yavuze ko nta wundi wagurishirijwe imitungo utari ptc bityo ko ari nayo ibifitemo inyungu zo kubiregera metre baje n'ibyiringiro nawe ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana yabwiye umucamanza ko izina ptc ritakiriho avuga ko uru ruganda rwari rufite n'abanyamigabane bityo ko iyo ruba rukiriho nabo baba baratanze ikirego mu mvugo isa n'itari kure y'iya mugenzi we metre jean clement gatera wunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yasabye urukiko kuzasuzuma niba kugeza kuri ubu hari icyo uruganda premier tobacco company limited rushobora gukora muri iryo zina kikagira agaciro kuko ngo izina ryago ryagurishijwe asubiza kuri ibyo byose umunyamategeko w'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinaporo rwigara metre janvier rwagatare yasobanuye ko impande bahanganye zirengagiza ikiregerwa ko ari ugusaba gutesha agaciro cya munara yakozwe ku mitungo y'uruganda mu buryo avuga ko buhabanye n'amategeko nawe mu gusa n'uwumvikanisha ko ptc ntaho yagiye yavuze ko sosiyete y'ubucuruzi ifite uburyo ijyaho ikagira n'uburyo ivaho yavuze ko itavaho ari uko bayigurishirije imitungo muri fonde commerce uretse kuba izi nzitizi zazamuwe mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinaporo rwigara rwajuririyemo ikirego gisaba gutesha agaciro cya munara y'imitungo yarwo ubundi ibi byari byaraburanyweho ndetse umucamanza ku rwego rwa mbere akabifataho ibyemezo impande zatanze inzitizi ni nazo zatsinze ku rwego rwa mbere ariko ntizigeze zijurira ibindi byemezo byafatwaga muri uru rubanza kuri izi nzitizi zongeye kugarura cyamunara itavugwaho rumwe n'iya fonde commerce y'uruganda ptc yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani aho kampani MM&RGD yegukanye icyamunara kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga uruganda ruregera gutesha agaciro cyamunara rukavuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko ba nyiri imitungo batamenyeshejwe igihe yari bubere aho yagombaga kubera n'igenagaciro ry'imitungo umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali yanzuye ko uruganda rutsindwa maze ategeka ko cyamunara igomba guha mukwiri kuko ngo yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekana icyemezo ku nzitizi zatanzwe eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali muhananya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi abantu babiri bo mu muryango umwe barakomerekejwe na grenade batewe ku mugoroba wo ku munsi w'imana ku mutumba runyonza muri komine kirundo abo bantu bahatswe kugandagurwa bavuga ko bubaye ubugira kabiri batewe grenade ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi
hagati y'isaha imwe n'inusu n'isaha zibiri ku mugoroba wo kuri uw'imana niho humvikanye gerenade iturika ku mutumba wa runyonza ico kigwanisho catewe umugabo azwi ku izina rya nsabintore w'imyaka mirongo itanu n'indwi na mushikiwe batashe bavuye kwitsa akanyota uko ari babiri twabasanze ku bitaro bikuru vya kirundo aho bariko baravurirwa ibikomere vyaho iyo gerenade yabafashe turagenda nyene turi abantu bane harimo mwene wabo n'uwo n'umuhungu wiwe nanjye abo babiri rero bari imbere yanjye tugeze ahantu hepfo y'umuhana w'umugabo witwa bahanda njye nari nzi ko ari urugi boba ba- bagize nk'ukurutwiriye kize gutya nyene numva ikintu kiraturitse ndaza inyuma nsanga uwo mugabo yaguye nanjye niho yaca tarisha ngaha nyene ku rutugu ca ngenda nirukanka mpahira abo bari imbere yanjye ndavuga ati nimuvuze induru saba intore yaguye yamaze gupfa iyo grenade yuguruye ko n'ubu nani twa twahanye agatambwe hanyuma ndayumvise nca ndagwa nca njyama hasi njyamye hasi niho uyu nawe baci- bakitera uyu yase uyu mudamu yase yakeruka avuga ati erega nimutere induru ati ubu ati nu- nsaba intore baramwesha uyo mugabo yemeza ko hari abari bagize iminsi bamwagiriza kuroga ati mbega bijya bintu mwifuza ko bijya bintu mwifuza ko abandi mubashira mwivu mwe ntawo bashira mwivu wa muwundi ataranuma ati ntihada- ati naho tuzohura ntidusubire ku nampagarika ngo ngo mwebwe ngo ngo ivyanyu ngo twarabimenye ngo mwe murabarotsi ngo mwe murabarotsi mw'iyo minsi ha- nibaza ko ata- ha- nta nindi biheze baca bantera je nibaza ko n'uwo muntu wode nawe yoba ari mu muri abo bantu banteye ko amaze kuvuga ati mwe mwe murabarotsi ati ntimuzo- ntidusubire no kunsaba ariko nsabintore amenyesha ko bugize kabiri asuwe kwicwa atewe grenade ibi biremezwa na musitanteri wa komine kirundo miburo jean claude ubuheze n'ubundi bari bayihushije kuyimutera mugabo ntiyamufata bamwagiriza uburozi ariko icyo gihe tuba twagiye turasukaho ishakanama turahanira ati ibyo bintu byo kwagirizanya uburozi mubihagarike n'uno munsi nagisubiyemo icyo cy'uburozi wagirije umuntu uburozi utazi ko aroga niwe tuzofata ati ibyo bintu mubihagarike habaye imana eliyasi ni umwe mu batware bo hasi ku rwego rw'agacimbiri ahatwarirwa uwo yaraye atewe aremeza ko yagishijwe inama na bamwe mu banyagihugu kugira abaja imbere mu mugambi wo kwica uwo yagirizwa kuroga umugabo mudasurura bamaze kugi- kumagiza ubu bintu by'uburozi barashatse ngo tumwice ndanga barashatse yuko ndo tumu- ba- tumwica baraturanga kubera yuko ntagiyemo ako kaguru kabo hanyuma cavuga yuko nange nishigikiye umurozi nange ndi umurozi umuhungu umwe yitwa kanyambo gerard yaciye antukira mu bantu ngo nange muri umurozi ngo nange ndi umurozi kugeza rero n'ubu u- abantu batwi- baguma batwirukankako jye bampinduye amabanga ejo baca bankwa bacansubiza n'uwo muntu ari abirimo bampinduye nka cumi ni- cumi ni- saa kumi niho twava mu nama bica bibejo nyene mw'ijoro hama rero bi- bimaze kugenda uko nyene uwo muhungu urumva yuko yoba yararoze ubwa mbere na mudasura ubwa mbere yaza bigira bibe nka hirya y'ejo yagendanye inkona avuga mu kabare ngo nda- ngo ubu ndaje ndagira inka zitagira amahembe kuzinkungu n'ejo mu gitondo nyongera abisubiramo uwo yahora ari umutware yemeza ko yakuwe mu mabanga yiwe imbere gato y'uko iyo grenade itegwa amenyesha ko habaye no kwica amatwi kuri bamwe mu bijanye no gutabara ngaha musitanteri wa komine kirundo aragabisha abanyagihugu bo mu runyonza bambwiye nuko hari abataje gutabara ndavuga ati si ingendo nziza gerageza ikintu kibaye mu- ku mutumba mutabarane ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima wo kubana neza takuba barabigize bisubire ko ntibazosubire kudahurura ubwabo nibaze ko bitosubira ari ikintu kibaye ku mutumba hururane ti kuko muhururanye n'uwo mwasi yoba yaje kubatera muraja kumufata timuga kubona isaha imwe umuntu atera icuma canke grenade nta- ntitumumenye tinakamharamaza hanyuma rero tuzoca tubafata mwese ti kuko bazoba bari muri mwebwe uwo mutware amenyesha ko abantu umunani bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza kwagirizanya uburozi bigize iminsi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu hirya no hino mu ntara ya kirundo mu kwezi guheze buramatari w'intara ya kirundo yaragize ingendo mu makomine atandukanye ahimiriza abanyagihugu guhagarika ingendo yo kwagirizanya uburozi ku zindi nyungu ni mu gihe hari n'imiryango yari imaze guhitamo kwimukira ahandi ku gutinya kwicwa n'ababagiriza uburozi rimwe na rimwe biturutse no ku matati y'amatongo nk'uko vyibonekeje muri komine ya bugabira mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yawe
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.